hey eh, eh, hey eh, hey hey my people. This one a big gbege o It don happen o my people. hmm court don order ronke odusoya say make e go do dna test for her daughter my people. This one no be small tin o hi guys welcome back to another all guys how you guys doing If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. Guys, and if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any updates about the celebrities. And don't also forget to click the notification bell so that you will be notified anytime I upload a new video. So guys, let's get into the video, guys those of una wey i no know ronke odusoya ronke odusoya na yoruba actress wey be say she dey act yoruba movie my pipo dis one no be small thing. o 2019 ronke odusoya and dis im baby father dey welcome dia daughter wey be say a lot of pipo really dey happy for am say afta pasuma alabi break her heart say at least e con see see person wey be say go pregnant am wey be say go come born Hmm, that one no come end for there o e no tey na im ronke odusoya baby father cry come out to say na so ronke odusoya no let him see child na so e no let him see child o say e no let him get access to the child say all the money wey he get ronke odusoya don spend all of them. finish say na so so all im property wey he get na so so sell na im dey sell all im property so tey im mama come to say the last house wey remain make e no sell am na that one na come vex ronke odisanya say she no dey do again na im make ronke odisanya come talk say she no go fit he no go fit see im e own daughter so as I say he no go fit see di daughter na im make the man come cry come outside for social media Then say i he go born ronke odisanya go talk say make e no see her own child because of say she wan do competition with dem Mercy aigbe with iyabo ojo everything sometimes e give am big money make make she take do her daughter birthday she say she wan celebrate her daughter birthday million at the end of the day na only photo shoot e do for the daughter e no celebrate any any birthday for the daughter say na im mama hold the key to the house wey be say she want make im sell and she no go fit sell the house na im make ronke odusoya come leave am waka comot so he e us as dem dey relationship say ronke odusoya dey cheat am say e dey cheat am and ronke odusoya wan dey collect money and e no wan make the baby father dey see the child Now they carry the matter go court to my people, hmm as they reach court wey be say dem dey fight for child money say child benefit say okay o oh, dem want how the father go dey give the child money Now the bobo lawyer talks say okay o oh, before the case go fit go far when we say him go fit they give him child money may not be like say just dey carry water they throw inside basket say dey carry him own money they throw for bush make dem kukuma go do blood tests for the child make him know whether na he be the real father because a lot of people they talk say the child look like him not be by resemble because a lot of children nowadays the children go resemble papa at di end of the day the child go belongs to another person He come to say the one wey be say go come take dey pour water for inside basket dey throway money inside bush May Mary-Ronke Odusoya go do blood test say na that one after i don do blood test then e go come back They dem come discuss am say okay o oh, how e go go take dey pay the child money and e go take dey take care of im child but without no dna test result he no go fit give any dime no case now. dem come the man come see one do soya. He say that DNA test He must be any hospital wey be say the court give order Now day na dem go for go do the DNA test without the court no point the hospital where they will go do the DNA test okay or do soya. no go do the DNA test to another place come carry and come say he don't do the DNA test because many many things will dey happen for nigeria and I say nigeria women no be who dem go trust and this way an actress say they cheat on them. say he no trust care this way at all because care this way I hopeful for him money based on wetin he He talk say this way they do to them when they dey together many people they blame the bobo say why e go just go talk that kind thing for court now because they make e for pay the child I mean now we no one pay the child and the many people they say the child looks like the boy He look like the bobo e look like ronke odusoya baby father why e go go dey tell di ronke odusoya say make dem go do blood test say if ronke odusoya come do the blood test The child come be the baby The bobo own na im be say ronke odusoya no go let di bobo dey see child finally a lot of people dey talk say ronke odusoya baby father saheed no suppose do like that. say upon the child resemble am say this one na big disgrace shame to ronke odusoya for public come post and say make she go do dna test This one a big disgrace and me i dey 100 percent sure say if to say ronke odusoya say that child no be ronke odusoya baby father no be Said. oh she for she no go she no go agree. she for no agree, but she herself say even make the court point any hospital where they go go as long as say make Said may pay for the may pay for the dna test say she go carry her daughter go there make they go do one. so me i dey happy and this man na this side now i know say no be fault because a lot of women for women what they don't do for that nigeria some not be all women at least some wey be say they don't do they will get some go get three children no be no go be the man own e no go be the man own another person na go get am maybe now im make the man talk say the sahi talk say okay Oh, now later when wey get be that for now and before im go dey spend money on top of the child make him know say this son are my child make him get hundred percent trust hundred percent sure at least the result go prove okay o This girl na my daughter i will take care of am no be say of this. go dey carry am dey go court at the end of the day no be him con get child say no he wan just get hundred percent sure say na he get the child na he make am wan go do the test so if he talk say he wan go do the test as long as say care of ronke odusoya know say na the boy get the the child me i like the way care of ronke odusoya agree so make people never bash the bobo make ronke odusoya fẹ go do the test come back if the child na the bobo own then before people go start to dey talk, because many people dey tok say no be by child look like father but me i know say maybe if e fit be say na the boy own but may we leave everything till may people leave everything till dem go do the dna test come back so my people, i go like to end the video for here as i hear this news now i tok say make i carry am come share am with una make na let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe make na subscribe so that una no go miss any celebrity gist wey i dey upload una bye bye till i come on our next bye guys see you guys in my next video bye guys